murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti z'ijwi ry'amerika turabasuhuza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutagoma na thomas kamirindi mwiriwe neza amakuru abanyapolitiki b'abarundi baba hanze y'igihugu barimo baragerageza gutahuka baciye muri uganda ariko bakimwa urupapuro rw'inzira bita rese pase rwo kwinjira mu burundi iyo umurundi rero akubwiye ati ubutegetsi buvuze buti ntusubire guhonyeza ukuguru ngaha muri ambasade kivuga nk'uko bavuze bati ntuhonyeze ukuguru mu burundi iyo nyinshi rero twarayibonye duca tuyifata uko turavuga tuti ba barundi bavuga imvugo zibiri jeremy ngendakumana yigeze kuba umukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi ari muri abo banyapolitiki rero bashaka gutahuka
muri Uganda urukiko rukuru rwafunguye Stella Nyanzi umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere wari muri gereza ashinjwa kuvuga nabi Perezida Museveni muri sudani y'epfo perezida salva kiir n'uwo batavuga rumwe riek masha bashyizeho leta y'ubumwe ejo bundi bazashyiraho rero leta y'ubumwe ejo bundi kuwa gatandatu mugome rero ku maradiyo yanyu mukurikire aya makuru ariko kandi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho murahakurikira amakuru uko tuyabagezaho
urakoze thomas kamirindi riko reka tubanze turebe amakuru avugwa hirya no hino ku isi nk'uko twari tumaze kubivuga tuyahereye muri uganda aho umucamanza w'urukiko rukuru muri icyo gihugu yatesheje agaciro icyemezo cyo gufunga stella nyanzi umushakashatsi muri kaminuza ya makerere nyanzi yari yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze muri uganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rumaze kumuhamya ibyaha byo kwibasira umukuru w'igihugu kuri interineti no gukoresha amagambo asesereza avuga kuri perezida museveni n'umubyeyi we icyo gihe rwamukatiye gufungwa amezi cumi n'umunani ariko arajurira umucamanza peter adonyo asuzuma ubujurire bwe kuri uyu wa kane yavuze ko urwo rukiko nta bubasha rufite bwo kuburanisha stella nyanzi ko icyemezo cyarwo gikuweho kubera ko kitakurikije amategeko bityo ko agomba guhita arekurwa yanavuze kandi ko ubushinjacyaha bwananiwe kugaragaza ibimenyetso simusiga bihamya uregwa icyaha stella nyanzi wari mu rukiko yashimye umwanzuro w'urwo rukiko ariko yibaza impamvu yari amaze igihe kingana gutyo afunze yashinje inkiko z'ibanze muri uganda kubangamira uburenganzira bugenwa n'itegeko nshinga hashize akanya gato avuze ayo magambo humvikanye urusaku rw'amasasu y'abacungagereza batatanya abantu bari batangiye kuba benshi aho ngaho icyo gihe bamusumiye baramufata bamushyira mu modoka y'imfungwa bamusubiza muri gereza biteganyijwe rero ko bari buze kumurekura bamaze kuzuza ibyangombwa bitegetswe mu gihe kitarenga amasaha makumyabiri n'ane
mu gihe isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya virusi ya korona yavukiye mu bushinwa muri nigeria indi virusi yitwa virusi ya lassa imaze guhitana abantu ijana na batatu kuva mu kwezi kwa mbere gushize ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo muri nigeria ncdc mu magambo ahinnye y'icyongereza yabitangaje kivuga ko abantu banduye iyi virusi ya lassa bose hamwe barenga magana atanu na mirongo inani mu gihugu cyose cya nigeria virusi ya lassa yiswe gutyo kubera umujyi wa lassa mu majyaruguru ya nigeria aho yabonetse bwa mbere na mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda iri mu bwoko bwa virusi ya ebola na virusi ya marburg ariko yo ifite ubukana buke kuri zo nayo yandurira mu mavabuzi y'umubiri mu biyiranga harimo kugira umuriro ndetse no kuva amaraso mu mwaka ushize virusi ya lassa yari yarahitanye abantu ijana na mirongo irindwi muri nigeria
turacyari muri afurika abanyapolitiki batavuga rumwe muri sudani y'epfo bumvikanye gushyiraho leta y'ubumwe mu rwego rwo kurangiza intambara bamazemo imyaka itandatu yajahaje icyo gihugu perezida salva kiir na riek mashar umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko babyumvikanyeho kuri uyu wa kane nyuma y'imishyikirano yabereye juba umurwa mukuru perezida kiir yavuze ko azatora mashar nka visi perezida wa mbere ku wa gatanu bagahita bashyiraho guverinoma ku wa gatandatu tariki ntarengwa bombi bihaye yo kuba bamaze kubahiriza ibyo bumvikanyeho mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kiir na mashar bamaze kunanirwa kubahiriza itariki ntarengwa bihaye inshuro ebyiri zose ibyo rero byatewe n'uko ingingo zimwe zirimo kwinjiza ingabo kwinjiza mu ngabo bahoze mu mitwe y'inyeshyamba n'umubare w'intara zigomba kuba muri iki gihugu kimaze imyaka icyenda gusa batabyumvikanaho kir yavuze ko ibyo batarabasha kumvikanaho bitari buze kubakoma mu nkokora mu mugambi wabo wo gushyiraho leta yemeza ko bazakemura ibyo batumvikanaho imaze kujyaho muri ibyo rero harimo n'ibijyanye no kurinda umutekano wa Rick Mashar n'abandi bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu budage ejo ku mugoroba umugabo w'imyaka mirongo ine n'itatu ufite imbunda yishe abantu icyenda tim ishimwe iyi nkuru uri kudukurikiranira bimeze bite urakoze thomas uwo mujyi ni wa wuhan wabereyemo ayo marorerwa uherereye mu birometero makumyabiri na bitanu uvuye mu mujyi munini wa frankfurt inzego z'ubugenzacyaha mu budage zahise zihutira kugera ahabereye amarorerwa ngo hatangirirwe iperereza mu buryo bwihuse mu bavugwa baguye muri icyo gitero harimo abantu bo mu bwoko bw'abakurude hamwe n'abo muri turukiya nyuma yo kugaba iki gitero uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu hamwe na nyina w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko wasanganywe ibikomere by'amasasu bombi basanzwe bapfiriye mu nzu babagamo uyu mugabo yasize inyandiko y'amapaji makumyabiri n'ane na videwo bikubiyemo impamvu avuga ko yakoze aya mahano muri iyi nyandiko kandi uyu mugabo yagaragajemo cyane urwango yari afitiye abanyamahanga n'abimukira ndetse anagaragaza ko yifuza ko ibihugu byiganjemo abisilamu byatsembwa bikavaho
ijwi rya amerika noneho tujye idoha ni muri katari harabera imishyikirano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'abatalibani iyi mishyikirano imaze umwaka n'amezi atandatu impande zombi zishobora gushyira umukono ku masezerano ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi intambara leta zunze ubumwe za amerika n'abatalibani barwana yatangiye mu bihumbi bibiri na rimwe ubwo amerika yateraga muri afganisitani ihirika ubutegetsi bw'abatalibani ku buryo butarabaho kugeza iki gihe uyu munsi igisonga cy'umukuru w'abatalibani sirajudina hakani yatangarije abaturage ba amerika icyo abatalibani bifuza mu nyandiko yatambukije mu kinyamakuru the new york times cya hano muri amerika aragira ati turahiriye rwose ko tuzubahiriza ijana ku ijana amasezerano twitegura gusinya na amerika ntawe utarambiwe intambara ntawe itahitaniye byibura umuntu umwe yakundaga hakani avuga kandi ko abatalibani biteguye kuzagirana ubutwererane na amerika nyuma y'intambara ndetse no kuganira na guverinoma ya afghanistan kandi kugeza ubu bari barabyanze pe bakomeje sirajudine hakani akuriye umwe mu mitwe y'abatalibani witwa hakani amerika yawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ndetse yemereye amadolari miliyoni zishobora kugera ku icumi umuntu wese wazatanga serejudina hakani agashyikirizwa ubutabera bwa amerika kugeza ubu ariko nta kanunu niba amerika izamuha imbabazi mu rwego rw'amasezerano y'amahoro bazashyiraho umukono radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu mukurikire amakuru naho mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose uyu munsi mu burundi havutse urugaga rw'amashyaka ane yishyize hamwe rwitwa kiraburundi arangajwe imbere n'iryitwa ranake arateganya gutanga kandida umwe rukumbi uzayahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu gutaha ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu burundi turayigezwaho na desire yatungimana ku mutaga w'uno wa kane abanyapolitike bane baherekejwe n'abafashanya kurongora imigambwe ine batumbereye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati Aloise Baricako anarongoye umugambwe Hanake ari kumwe n'abo bandi bari bashikanye muri ubwo bushikiranganje urwandiko rwemeza ko bashinze urunani ruzobashikana mu matora cyatumye tuvugira kuri buno bushikanganje nta kindi nuko murabizi muri ino minsi turiko dutegura amatora kandi rero mu gutegura amatora si imigambwe yonyene ibwirizwa kuja mu matora ndetse n'abigenga baragenda kandi n'inani turavye amategeko y'u Burundi zirarekuwe ni kuvuga rero ko imigambwe ishobora kuja hamwe igakora urunani icadutunze rero ngaha muri buno bushikiranganje bw'intwaro yo hagati ari nabwo bujejwe ikiba- ibikorwa vy'imigambwe twaze tuzanye mu matora turiko turajamwo y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tuze tuyajamwo twitwa urunani rw'imigambwe uwo yatowe kugira ashikirize ikiganiro kuri uwo mugigwa wabazindukanye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati avuga ko umugambwe arongoye co kimwe n'iyo yindi itatu yagiye hamwe kugira izotwara inguvu mu matora e, twagiye mu matora nk'urunani kuko urunani rugira inguvu zisumba iz'umugambwe umwe urumva inguvu ziba zifise umugambwe umwe zigize hagiye hamwe imigambwe ine zica ziba inguvu nyinshi icya kabiri ni uko twasanze abo bantu duhujije imigambi aricyo gituma n'abandi turasaba tuti igihe bahuje imigambi bagende bari hamwe kuko niyo fera force kandi tubikora twisunze icivugo ca arasamble purganye meosi na guverne kugira ngo dushire abantu hamwe warongoye umwe mu migambwe igize urunani kira Burundi akavuga ko naho batanze dosiye y'imigambwe ine imiryango yuguruye ku yindi migambwe ivyifuza kandi ko uzitabira amatora yose ariko aratunganywa n'umugwiseni turizeye ko hariho n'iyindi iriko irakora amakoraniro kaminuza mu minsi iza izoja muri urwo runani kuko iyo twamaze kubishira ngaha mu shikanganje bw'intwaro yo hagati iyindi irashobora kwinjiramo nta kibazo igihe yakoze amakoraniro kaminuza ico gihe baba bavyemerewe urwo runani rero kira burundi ruzitaba amatora ateguwe mu gihugu cose haba eh, ku rwego rw'umukuru w'igihugu haba ku rwego eh, rw'ishingamateka n'urw'abakenguzamateka ndetse no mu manama mpanuzwajambo ya komine hose tubwiza kuyitaba kuko ndetse intonde tuza tuzifise hari hasigaye ko tubishira mu ngiro kugira ngo dushobore gutanga izo ntonde zitirirwa urwo runani abamenyeshamakuru bashatse kumenya nimba urwo runani rufise umukandida azoruserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu uno mwaka uwavugira urwo runani akavuga ko uwo mukandida ahari ariko ko hakiri kare kugira bamushire ku mugaragaro ubwo runani rurafise umukandida neza arahari kuko turabafise benshi murazi yuko muri iyo migambwe murababona ko bari basanzwe barimwo abagabo b'inararibonye ariko rero ntiharagera ko tumutanga kuko imbere ko tumutanga urunani rwabwirizwa kuba rwemerewe n'ubushikiranganji eh, bw'intwaro yo hagati ubu rero ko duhejeje gutanga ivyemeza ko urunani rwavutse ngaha uko amategeko avuga ruba ruvutse ubu rero mu minsi iza turashobora kubahamagara tukababwira ibijanye n'ubuzoruserukira urunani kiri Burundi rugizwe n'imigambi ine ariyo CDP, RANAC, FEDES na PAJUD. Urwo runani ruje rukurikira urundi runani rugizwe n'imigambi indwi ruzwi ku izina rya COPA ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rurongowe na Jean Dodier Mutabazi arongoye umugambi Radebu uri mu yigize urwo runani.
ijwi ry'amerika rero iyi nkuru y'ijwi ry'amerika mu burundi ifatanije n'abanywanyi bayo kuri ruriya runani ni ukuvuga impuzamashyaka yitwa kiraburundi twagezwagaho na desire hatungimana uri i kigali
urakoze nawe thomas reka dusubire ku byerekeye burundi jeremy ngendakumana wigeze kuba umukuru w'ishyaka cndfd riri ku butegetsi muri icyo gihugu yimwe urupapuro rw'inzira lese pase rutanga uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu ngendakumana yigeze kuba umudepite uhagarariye uburundi mu nteko ishinga amategeko ya afurika y'uburasirazuba yanabaye kandi ambasaderi w'uburundi muri kenya nyuma aza kwirukanwa muri cndfd mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva icyo gihe aba mu buhungiro mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije jeremy ngendakumana avuga ko kwimwa lese pase byerekanye ko leta y'u burundi ivuga icyo ise indimi ebyiri u- gus- ah, ubasaba gutahuka nyamara ikabima uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu aratangira avuga uko byamugendekeye
nk'uko mwabikurikiranye leta y'u Burundi yari imaze iminsi itera akamo abarundi bose bari hanze kugira ngo batahuke bitaba amatora natwe twaritabiriye ako kamo turavuga tuti reka dutahuke turabe ko ari icyo twoterera mu matora y'imirije mu burundi Eh, nk'uko mubizi rero nanjye nsanze mba mu bubirigi naciye mfata indege ngana i bujumbura mugabo manda guca i kampala kugira ngo nsabe urupapuro rwa murekarengane ariyo rese pase kubera yuko pasiporo mfise isanzwe yarataye igihe dushyitse rero i kampala twaragiye muri ambasade baratwakira kandi neza tu- turandika impapuro zose zo gusaba turatanga n'amafoto pasiporo hanyuma eh, ambasaderi aratubwira yuko agira abanze kubaza i bujumbura kugira ngo adusinyire izo mpapuro kubera yuko n'umukarani we yari yahejeje kuzandika zose ziri ngaho zizinigiriye yuko azitera ku gikumu aca tubwira ati i bujumbura niba ariko baramenya inyishu yihuta mbona batariko barihuta ati nimugende muzogaruka ejo Eh, ati bizoba byakunze bukeye dusubiyeho dusanga sihari nta n'umwe ahari Eh, mugabo turabaza umukarani tuti mbega nta resepase za resepase nizoba zabonetse ati ntazarampa ngo ati jewe naraditeguye ndamushikiriza ntazaransubiza duca turasubira kuri hoteli bukeye mu nyuma zacu niho twumva yuko bamanitse urupapuro rutubuza yuko tudashobora gusubira guhonyuza ikirenge muri iyo ambasade ni uko byagenze murashaka kutubwira icyatumye mudasaba urwo rupapuro rwa resipase i buruseli mu bigi naho nyine hariho ambasade y'u Burundi oya ibyo ni umuntu asabira urupapuro aho arashaka hose kuko eh, bose bafite ubwo burenganzira bwo kuzitanga gushika ubu inyishu none eh, leta y'u Burundi iri kuyabahaniye oya nta nyinshi bakiriko baraduha bavuze bati ntusubire guhonyeza ukuguru ngaha uca utegura yu- utegera yuko inyinshi ni uko hanze aho eh, i Kampala mu gihugu cy'Uganda niho n'umuhuza w'abarundi ari perezida Yoweri Museveni mwoba mwagerageje gushikira nk'ibiro vyiwe mukabaza ukuntu ivyo biro byobafasha Eh, ni ukuri ntitwari no kujya kumugora kuko icyo ni ikibazo cy'abarundi iyo umurundi rero akubwiye ati ubutegetsi buvuze buti ntusubire guhonyeza ukuguru ngaha muri ambasade kivuga ntu- ni nk'uko bavuze bati ntuhonyeze ukuguru mu burundi iyo nyinshi rero twarayibonye duca tuyifata uko turavuga tuti ba barundi bavuga imvugo zibiri eh, bavuga bati nimutahe mugabo bagaca bavuga bati ntimuze ku bwanyu ikintu coba caratumye babima ubwo burenganzira kandi nk'uko mwabivuze hari akamo gasaba abarundi bose gutahuka ni nk'iki ni ukuri ibyo mushoboye kuronka bibujumbura nibo babibabwira kuko nibo bazi igituma kuko ubundi gutahuka ku munyagihugu atahuka mu gihugu iwe ni uburenganzira si- si- si ugu- si ibyo gusaba ahubwo bwari uburenganzira umuntu asanzwe ahabwa n'amategeko muri iki gihe ikintu mugiye gukora niki turacarindiriye yuko bikubita agace bakavuga bati ubu murashobora gutahuka mwari mwatangaje imbere yo gutahuka ko muzogira uruhara mu matora yimirije hasigaye ikiringo gito cane rwose uyu mugambi murashaka ufise uyu mugambi turacyawufite kandi cyane ahubwo nibaza yuko aribo bagomba kuwurizamo ahandi ho umugambi wo kujya kwitoza no gutora turawufite murafise umugambi wo gushinga umugambwe canke muzohiganwa muri muwundi mugambwe amatwi adusumira ntimukiri mu mugambwe uri ku butegetsi oya kuba ntakiri mu muganga uri ku butegetsi murabizi yuko bahunguwemo eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe tutumvikana tutumvikana ku byerekeye iyi manda ya gatatu ubu rero umugambwe uri ku butegetsi si- sindi muri wo kandi sinoshinga n'umugambwe ubu nguco ujya mu matora kuko nta mwanya usigaye ariko kwitoza umuntu arabwiza kuba ari mu mugambwe umuntu arashobora kwitoza no ku giti ciwe jani ngenda kumana murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
ijwi ry'amerika perezida paul kagame w'u rwanda na mu- na mugenzi we yoweri museveni wa uganda bazahurira i gatuna ku mupaka w'ibihugu byombi ejo mu nama igamije gukemura amakimbirane amaze imyaka irenga ibiri hagati y'ibihugu byombi iyi nama iteye amatsiko abakurikiranira hafi iki kibazo bibaza niba izavamo umuti urambye jeffrey mutagoma amaze kuvugana n'umwe muri bo Professor Paul Kananura ni impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga akaba kandi abyigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa tubumve umuti w'ibibazo by'u rwanda na uganda urakomeye kuko ushingiye ku birego binyuranye byo guhungabanya umutekano mu gihugu kimwe cyangwa ikindi kandi bitaboneka bitagaragara neza kandi bikaba bishingiye no ku mubano ngira ngo hagati y'abaperezida bombi buri wese abangamira undi mu mikorere ye ibyo bibazo rero ngira ngo nibyo bagomba kubonera umuti hagati yabo bombi perezida w'u rwanda na perezida wa uganda kugira ngo ibindi bibazo bito bito cyangwa se iby'umutekano n'ibindi bibazo by'ubukungu ngira ngo n'ibibazo byo kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu bise n'ibikemuka ariko rero kubera ko inama z'abakuru b'ibihugu ubundi zaberaga muri aho ubwo bazizanye rero ku mupaka w'ibihugu byombi ni uko hari icyizere gikomeye ku bahuza y'uko ibyo bibazo byenda gukemuka kandi noneho hakiyongeraho n'igitutu cy'amahanga kimaze kurambirwa ako gatereranzamba hagati y'abakuru b'ibihugu byombi turabona abayobozi bo ku mpande zombi ku rwego rw'abaminisitiri bavuga bati noneho hari icyizere ko ibintu bizagenda neza ariko wareba mu itangazamakuru rikorera mu bihugu byombi mu rwanda na uganda ukabonamo igisa no guterana amagambo kandi biri no mu byo bari bavuze ko bakwiriye kwirinda ibi byo bisobanuye iki ibyo bisobanura ko abaminisitiri uburenganzira bwo kuganira baganira ibibazo byoroshye ariko ibibazo bikomeye biri nk'uko twabivuze biri hagati y'abaperezida bombi akaba bo batashobora kubiganiraho kuko batabifitiye umuti bamwe na bamwe ibyo rero kubera yuko ibyo baba bumvikanyeho biba bidashimishije abo bayobozi noneho bakoresha inzego nyine zabo kugira ngo zigende ziha amakuru amwe n'amwe anyuranye mu binyamakuru noneho ugasanga ibyo binyamakuru bitangiye guterana amagambo cyangwa se bitangiye gutanga umwanzuro udashobora kuboneka cyangwa se uzaboneka mu bundi buryo butizwe mu nama ni nacyo kibazo gikomeye cyane kuko ngira ngo hari abahura ndavuga ziriya nzego z'umutekano n'iz'abaminisitire zirahura zikaganira ku bibazo bivugwa ariko ntizibashe kuba zakinjira mu bibazo bitavugwa noneho mu binyamakuru bakabiha amakuru nayo yo hejuru ariko atari ku muzi w'ikibazo cyangwa se w'ibibazo bya ngombwa bishingiye ku nyungu z'abakuru b'ibihugu zishingiye kuri politike zishingiye n'uko bagomba kugaragara mu rwego mpuzamahanga kuri icyo cy'amahanga yaba ari nka yahe abibasaba erega urabona politiki mpuzamahanga ishingiye ku bucuruzi no guhahirana umupaka rero w'u rwanda na uganda kuba ufunze bifunga bimwe mu byagombye kugerwaho mu rwego mpuzamahanga mu by'ubucuruzi urumva rero ababifitemo inyungu ni ibihugu by'ibihangange cyane cyane ubwongereza na amerika kuko ari nabyo bifasha ibyo bihugu byombi bigomba kubabwira ati mwumvikane mwere kutuvangira mu bucuruzi bwacu mwere no kutuvangira mu zindi gahunda za politiki dufite mu karere bityo rero umubonano wabo bikaba bivuze ko abashaka bawutegerezamo igisubizo kirambye igisubizo gishobora kuboneka n'ikitanaboneka ariko kizaba kiri hafi ibyo ari byo byose nitaba inama ya nyuma izaba iyibanziriza iya nyuma kuko abantu bose bamaze ngira ngo kurambirwa ayo macenga ndetse n'uko bidindiza cyane cyane ubucuruzi haba mu bihugu by'ibiyaga bigari haba mu bihugu by'iburasirazuba ndetse haba no ku isi kuko gufunga umupaka buriya hari ibintu mu rwego rw'ubukungu byangirije cyane cyane mu rwego rw'isi kuko hari nk'ibintu byavaga mu rwanda yenda ubu nubwo bica muri tanzania ariko ubundi kera bica mu buganda bigaca muri kenya byarihutaga kurenza guca muri tanzania haba hari ibyo bibazo burya ikibazo si n'aho bica ikibazo ni uko bishobora no kongera igiciro cy'ikiguzi cy'ibyo bintu urumva rero iyo byongera icyo giciro kitateganijwe bitera igihombo cyane cyane ko ari ibicuruzwa bikenewe ku rwego mpuzamahanga mu gukoreshwa mu bintu bikenewe cyane cyane ku isi yose Professor paul kananura murakoze cyane kuri ibyo bitekerezo muhaye ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane mu rwanda uburinganire n'ubwuzuzanye ntibiragera mu miryango yo ku nkombo abagore bo kuri iki kirwa bavuga ko abagabo babo batabafasha imirimo imirimo imwe n'imwe y'iterambere ry'urugo umunyamakuru wacu temistokle mutijima yabasuye aha ku nkombo murimo abagabo benshi bazwiho n'uburobyi ubwo nabwo bukorwa ahanini mu masaha y'ijoro ku manywa bakaruhuka aho kubarobera hafi y'ingo zabo birirwa imuhira icyo gihe abagore babo baba bagiye mu yindi mirimo yo gushakisha ibyunganira ubwo burobyi dore ko n'umusaruro butanga ku barobyi bato usa n'udahagije ku buryo watunga urugo icyakora n'ubwo baba biriwe mu ngo no mu gihe baba bamaze kuruhuka abagabo baha ku nkombo ngo ntibashobora kugira umurimo n'umwe wo mu rugo bikoza habe no kujya gushaka amazi nta mugabo w'intanga kuva navukiye ndabona ujya mu murima uretse abageze mu zabukuru nibo basangiye bari kujya mu murima abagabo bo ku nkombo ni ukuroba nibyo bamenyereye nibyo bavukiyemo iby'imirima ntabwo biba bibareba cyane nta mugabo wo ku nkombo wakubwira ngo ajye mu murima cyangwa ajye kuvoma cyangwa ngo agufashe nyine ntawe ubanza uruhuke ntabwo yabyemera akakubwira ko kereka nimba waramuroza kugira ngo ajye gukora ibyo ngibyo nyine basi wowe ukiyaranja nyine ibi ngo bisa n'ibyabaye umuco ku buryo mu gihe umugabo yagerageza gukora imwe muri iyo mirimo yo mu rugo ifatwa nk'iy'abagore bagenzi be bamuha urw'amenyo uyu aratubwira ibyabaye ko bashakanye ubwo yajyaga kumuzanira amazi ku iriba nari naniwe cyane mbwira umugabo noneho ndananiwe fata injerekani ugiye kuvoma kubera ko wiriwe ujyana ayifashe ajya kuvoma ahura na mugenzi wiwe aramubwira ngo ubwo none umugore yagiye kugasuzugura kubera ko utangiye kumuvomera ahita abireka kugeza magingo ye ubwo afite umwaka atongera kujya kuvoma habe n'akaritiro ntiyakongera akajyana naho waba urwaye ugiye gupfa ntabwo yabikora akenshi usanga imirimo abagore cyane cyane abo mu miryango ikennye yaha ku nkombo bakunze gushakishirizamo amaramuko harimo no kwisuma imizigo batwaza abaranguzi bayivana mu mujyi wa kamembe bayitwaye ku mugongo ni imizigo iremereye ishobora no kugera ku biro mirongo inani bakorana urugendo rugera hafi ku masaha abiri akazi byumvikana ko gasaba ingufu nyinshi ariko kandi abagabo ngo ako ntibagakozwa cyo kujya kutwarira ibintu nkafanya ikintu ikamembe ku mutwe ntiyagikora pe ntiyakora n'ako kazi ni iby'abagore ibyo ngibyo ntiyajya muri ibyo ngibyo rwose ko tubona ahubwo ari akazi k'imbaraga gasaba ingufu z'abagabo ni iz'imbaraga ariko ntibabikora ibyo nicyo ni icyaha gikomeye ntiwanabivuga imbere ze ntiyabikora injerekani yo ntiyanayishyira ku mutwe wabaye ute ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore abagore baha ku nkombo ngo babyumva mu nyigisho gusa iby'uburinganire barabivuze ngo ni uburinganire ariko nyine ino ngino ntabyo ibyo ntibibaho rwose ntibajya babyumva ariko ahandi nyine bajya babyumva ngo nkaho mu rwanda bajya babyumva ariko ino ntiwamubwira icyo kintu rwose ngo ntiwanamubwira n'icyo ngicyo ngo acyumve ntibyashoboka iyi migenzereze n'imibanire yaha ku nkombo bigaragara ko ishobora kudindiza iterambere ry'ingo ubuyobozi bwaha buvuga ko ituruka mu kwinjiranamo kw'imico hagati y'abatuye iki kirwa n'abaturanyi bawo bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo madame akimana marie solange ushinzwe imibereho y'abaturage muri uyu murenge wa nkombo avuga ko inyigisho zigamije guhindura imyumvire zikomeza gutangwa mu baturage ku kijyanye n'icyo cyavuga ngo umugabo ajye kuvoma umugabo afashe umugore guhinga impamvu ubona basa n'abatabyitabira ntekereza ko ari ibijyanye n'imico yo muri kongo dusa n'abavoma ko twegereye kongo cyane ugasanga ya mico yo muri kongo ishobora kuganza abaturage ba hano ariko uko byasa kose hari abatangiye kumva ko ari abanyarwanda batangiye kumva ko bagomba gufatanya kugira ngo urugo rwabo baruteze imbere ni ibintu bigenda bikorwa mu bukangurambaga biza buhoro buhoro ko bisaba kwigisha kandi kwigisha bihoraho mu bijyanye n'imiturire inkombiri mu mirenge ituwe cyane muri cumi n'umunani igize akarere ka rusizi aho ifite abarenga ibihumbi cumi n'icyenda bari ku buso bwa kilometero kare hafi mirongo itatu nyamara mu birebana n'imibereho y'ingo nabwo uyu murenge ukaza mwikennye cyane aho benshi muri abo baturage babarizwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'abafashwa na leta nubwo inzego zitemeza ko ubwo bukene bwaba bufitanye isano n'iyo mibereho n'imibanire y'abahatuye ariko zemera ko iyi dindiriza iterambere ry'ingo kuri iki kirwa temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temisitoke ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu tubashimire mwe mwese yakurikiranye muri sitidiyo mwari kumwe na thomas kamirindi hamwe nanjye jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza